Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashingtan Diisii irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa bitootessa tokko bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 22 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu an bafqaaduu muradaati qophii galgala kanaa keessatti odiiwwan walgahii naannoo Tigraay paatriyaarkiin waldaa amantaa ortodoksii Itoophiyaa maqalee daawwachuu isaanii. waa'ee gamtaan afrikaa barattootaa fi nyaata dhiyeessuu isaa akkasumas waa'ee haala jireenyaa walwaraansa waggaa lama asiitii booda itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii harkaa qabna oduutu dursaa hamma sagantaa xumura keenyaatti nu wajjiniin tura oduutu darbina.
akkam ooltan oduu har'aa kan isin dhageessisu an tuujubee horaati yaa'iin bulchiinsa yeroo kan naannoo tigraay hundeessuu irratti fuulleffate har'a magaalaa maqaleetti jalqabameera adeemsa hundeeffama bulchiinsa yeroo kanaaf yaa'ii guyyoota lamaaf geggeeffamu kanarratti mari'achuun waliigaltee irra ga'amuuf jira bakka buutonni paartilee siyaasaa jaarmiyaaleen hawaasa siivikiif humnoota tigraay irratti argamuuf jiru paartilee mormituu sadii jechuun paartii walabummaa tigraay paartii gumii biyyaalessaa tigraay guddittiif. paartii saalsaayii wayyaanee jedhaman yaa'ii kanarratti hirmaachuu didaniiru koreen bulchiinsa naannoo tigraay kan yeroo hundeessuuf dhaabbate sun loogii irraa walaba miti kanuma durii deebisanii gadhaabuudhaa jedhan jechuudhaan mulgeetaa asbahaa maqalee irraa gabaaseera.
paatriyaarkiin waldaa amantaa ortodoksii itoophiyaa abuuna maatiyaas erga walwaraansii waggoottan lammaniif taasifame booda yeroo jalqabaatii fi magaalaa maqalee daawwatanii jiru abuuna maatiyaas kan tigraayin deeman sirna awwaalcha abuuna yohaannis hoogganaa koleejii amantaa qulqulluu fireeminaaxoos abbaa salaamaa kassaate biraan irratti argamuudhaaf akka ta'e mulgeeta asbaa maqalee irraa gabaasee jira hordoftoota keenya oduun ittaanu immoo mootummaan soomaaliyaa. duula al-shabaab irratti taasisaa jiruu fi waan milkaa'insa argateef mootummaa yuunaayitid isteetsi gargaarsa kennaafii jira akkuma kanaan meeshaalee waraanaatii fi rasaasa toonii dhibba tokko ol ta'uu qibxata kaleessa moqaadishootti erguun isaa ibsameera itti dabalata gabaasa kana tujubeedha.
gamtaan afrikaa guyyaa nyaata mana barumsaa keessatti jedhu kan afrikaa 8ffaa kabajuudhaan barbaachisummaa sagantaa nyaataa mana barumsaa irratti investii gochuu cimsee beeksisee jira gamtaa afrikaatti koomishinarri barnootaa saayinsii teeknooloojiif kalaqaa piroofeesar mohaammed balihoosne akka tuqanitti bara 2022tti biyyoota afrikaa 34 keessatti barattoonni gara miliyoona 65f tuqaa sagalii nyaata mana barumsaa keessaa argataniiru ministiriin ministeera barnoota itoophiyaa piroofeesar birhaanuu naggaa akka jedhanitti. biyyattii keessatti sagantaa nyaataa mana barumsaatiin barattoonni miliyoonni shaniif tuqaa ja'a.
waayuuka ok hordoftoota keenya qophiin ittaanu oduun ittaanu immoo waa'ee gamtaan afrikaa barattoota nyaachisuu irratti kan xiyyeeffateedha ittaan isin dhiyaata.
gamtaan afrikaa guyyaa nyaata mana barumsaa keessatti jedhu kan afrikaa 8ffaa kabajuudhaan barbaachisummaa sagantaa nyaataa mana barumsaa irratti investii gochuu. cimsee beeksisee jira gamtaa afrikaatti koomishinarri barnootaa saayinsii teeknooloojiif kalaqaa piroofeesar mohaammed balihoosne akka tuqanitti bara 2022tti biyyoota afrikaa 34 keessatti barattoonni gara miliyoona 65f tuqaa sagalii nyaata mana barumsaa keessaa argataniiru ministiriin ministeera barnoota itiyoophiyaa piroofeesar birhaanuu naggaa akka jedhanitti biyyattii keessatti sagantaa nyaataa mana barumsaatiin barattoonni miliyoonni 5f tuqaa ja'a fayyadamoo ta'uu ibsanii jiran. lakkoofsi kun garuu tigraay hin dabalatu jechuudhaan tuqaniiru barattoonni sagantaa nyaataa mana barumsaa finfinnee keessatti fayyadamoo ta'aa jiran dandeettii barnoota isaaniif gumaachaa jira jechuudhaan voaf himaniiru gama biraan ministeera barnootaatti itti gaafatamaan sagantaa nyaataa manneen barnootaa daawit haazanee raawwii sagantichaa keessatti qormaanni inni guddaan hanqina maallaqaa ta'uu ibsaniiru Itoophiyaatti nyaanni mana barumsaa keessatti kennamu bara 1994 kan jalqabame yoo ta'u naannolee midhaan nyaataa hin qabne irratti fuulleeffachuudhaan nyaata ho'aa yeroo tokko tokko kan akka boqqolloo irraa qophaa'ee dhiyeessuudhaan ture. Sagantaan nyaataa mana barumsaa kun kan fuulleeffate barattoonni mana barumsaa akka addaan hin kunneef lakkoofsa ijoollee mana barumsaa dhiisanii ba'anii gadxiqqeessuu irratti kan fuulleeffate. Yaa'ii gamtaa Afrikaa kan bara 2016 keessa ture irratti kan hooggantoonni mootummaaf mootummoonni gamtaa Afrikaa bitootessa tokko guyyaa nyaataa manneen barnootaa Afrikaa jechuun kan hundeessan jedha gabaase Gabra Mikaa'el Gabramadiin kan Finfinneetti argamu waajjira haadhoo gamtaa Afrikaarraa erge.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara oduu Somaaliyaa sila dubbannetti deebina mootummaan Somaaliyaa duula al-shabaab irratti geggeessaa jiru irratti milkaa'ina waan argachaa jiruu fi yuunaayitid isteetsi gargaarsa mootummaa Somaaliyaatiif kennitu itti fufaa jirti. Akkuma kanaan meeshaalee waraanaatii fi rasaasa toonii jaatamaa ol ta'an qixxata kaleessaa Moqaadishootti ergitee jirti. Al-shabaab dhiibbaadhuma kanaan hawaasaalee qabatee gadhiisee akka bahaa jirus dubbatameera. oduu kana tujubeetu nutti mammas.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets ennaa Somaaliyaan caasaa Alqaayidaa ajjechaa irratti bobba'eef addunyaa irratti isa guddicha irratti duula geggeessuun milkaa'ina argamsiisaa jirtu kanatti biyyattiif deeggarsa waraanaa gootu dabalaa jirti. Meeshaaleen waraanaaf rasaasni tooniin jaatamii tokko kibxata kaleessaa Moqdishoo seenuusaa kan beeksiste Yuunaayitid Isteets haleellaa waraanaa seena qabeessa Soomaaliyaan durfamu kan finxaaleeyyii Alshabaab irratti raawwatameen baatee hagayyaarraa eegalee hawaasaaleen kudhanii ol ta'an harka Alshabaab keessaa ba'uu isaanii ibsi kun beeksiseera. Yuunaayitid Isteets, Kwaatar, Turkii, Tokkummaa Emireetota Arabaaf Biriteen waliin ta'uudhaan ibsa waloon kennaniin golli nageegumsaa uggura meeshaa waraanaa Soomaaliyaa irra kaa'e kaasuu ka dandeessisu tattaaffii Soomaaliyaan haala deddeebii meeshaa waraanaa to'achuuf gootu ka deeggaran ta'uu beeksisaniiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Somaaliyaa Sheek Huseen Alii walga'ii Waashingtan sanaan booda marii baay'ee bu'a qabeessa jechuudhaan fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mohammed waggaa darbe finxaaleeyyii Alshabaab kumaan lakkaa'aman kanneen kurna tokko oliif kutaalee biyyattii hanga tokko to'achuudhaan haleellaa suukanneessaa raawwataa turan irratti waraana guutuu labsuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaanti Joo Baayiden murtee humnoota Ameerikaa gamasii baasuuf pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp murteessan erga hambisanii booda. Yuunaayitid Isteets Soomaaliyaa keessaa loltoota 450tti hedaman qabdi. Yuunaayitid Isteets humnoota Soomaaliyaaf humna gamtaa Afrikaa biyyoota hedduurraa walitti dhufan haleellaa diroonii basaasaaf leenjiidhaan deeggarti.
Paartii biyya bulchaa jiru kan Naajeeriyaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf kan dorgoman Boolaa Tinuubuu pirezidaantii haaraa Naajeeriyaa ta'anii filatamuu isaanii koomishiniin filannoo biyyattii har'a beeksisee jira. Mormitoonni immoo filannoo kanaan mormaa jiru. Gabaasa kanas kan of harkaa qabdu tujubeedha. Gara sittis isin dabarsa.
Kaadhimamaan paartii biyya bulchu kan Naayijeeriyaa Boolaa Tinuubuu filannoodhuma torban darbee paartileen mormitootaa gurguddoon ba'iisaa falmaniin booda pireezidaantii haaraa kan Naayijeeriyaa ta'uun isaanii har'a ganama labsamee jira. Bulchaa bulchiinsa Leegoos duraanii kan turan Tinuubuun biyya finciltoota Islaamummaa kan kaaba ba'aa biyyattii. haleellaa hidhannoo ajjeechaaf ukkaamsanii butuu wal dhibdee tikfattootaaf qonnaan bultoota gidduu jiru hanqinni maallaqaa boba'aaf enerjiif malaammaltummaan biyya rakkataa jirtu hoogganuuf deemu akkuma mormitoonni jedhanitti kan aangoo gadhiisaa jiran mohaammaduu buhaarii paartiin isaanii kana dhabamsiisuuf itti milkoofne koomishinni filannoo biyyoolessaa akka jedhetti Tinuubuun sagalee uummata miliyoona sadiif tuqaa torba sagal argachuudhaan mormituu isaanii Atikuu abubakar kan sagalee miliyoona ja'aaf tuqaa sagal saddeet argatan injifataniiru.
Ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaadhaaf gara biyyoottan giddugaleessa Eeshiyaatti adeemanii jiru. Innaa daawwannaa isaanii kana jijjiirama biyya Uzbeekistaan keessatti taasifamee fi waa'ee weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifte irratti akka mari'atan dubbatamee jira. Gabaasa kanas tuujubeetu sun dhiyeessa.
ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinkan yeroo daawwannaa taashkentitti jalqaban roobii har'aa akka jedhanitti hariiroo biyyoota lamaaniif karoora haaromsa uzbeekistaan irratti mari'achuuf hawwii guddaan eeggachaa jiraachuu beeksisan dippiloomaatonni lamaan gita isaanii giddugaleessa eeshiyaa irraa dhufan waliin marii irratti erga hirmaatanii guyyaa tokko booda bilinkan ittaanaa ministira haajaa alaa uzbeekistaan bakiitiyoor saayidoov waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Saayidoof akka jedhanitti daawwannaan roobii har'aa kun marii siyaasaa akkasumas mata dureewwan akka daldalaa, investimentii, teeknooloojiif barnootaa kan ofitti haammatu. Bulchiinsa gaarii, olaantummaa seeraa, mirga dhala namaaf holloota keenya waliin hariiroo gaarii cimsachuuf bulchiinsi yuunaayitid isteetsi ajandaa pirezidaant mirziyoyeef akka itti fufuuf deeggarsa ni taasise ni ajaa'ibsiifanna jedhan. Saayidoof bilinkan ennaa kibxata kaleessaa kazaakistaanitti goran akka jedhanitti yuunaayitid isteetsi uggurri raashaan yuukireeniin weeraruu isheef irra kaa'ame biyyoota biroo naannoo sanaa attamiin miidhuu akka danda'ullee ilaalcha keessa galchitee jirti jedhan uggurri sun hojiirra ooluusaa baay'ee itti dhiyeenyaan hordofaa jirra akkasumas michoota keenya biyyoota giddugaleessa eeshiyaa kanneen siishan jedhaman dabalatee biyyoota hedduu waliin dhiibbaanni dinagdee irratti qabu ilaalchisee mariitti fufiinsa qabu taasisaa jirra jedhan bilinkan. bilinkanitti dabaluudhaan akka jedhanitti dhaabbileen yookaan waaltaaleen biyyoota dhaabbilee raashaa qoqqobbiin irra kaa'aman waliin hidhata qaban yeroodhaaf uggurri kan irra hin kaa'amne yoo ta'u kunis sochiiwwan sana dhaabanii hariiroo raashaa waliin qaban akka addaan kutan yeroo kennaaf jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa dhaabbanni idilee addunyaatti yaada namoota walitti qabuu fi kan as Waashingtan DC keessatti maandhiffate gaalaappi jedhamu erga walwaraansa kaaba Itiyoophiyaa waliigalteedhaan dhaabbate asi haalli jireenyaa Itiyoophiyaa keessa jiru maal fakkaataa gaaffii jedhu irratti yaada walitti qabuudhaan gabaasa qopheesse Saalim Salamoon qindeessitee jirti akka ittaanutti isinii dhiyaata.
Yommuu lammiileen Itoophiyaa walitti bu'iinsa waggoottan lamaa keessaa bahaa jiranu kanatti qorannoon dhaabbanni gaalaappi jedhamu kan Waashingtan DC keessatti argamu taasise namoottan haala rakkina diinagdee fi miiraa keessa akka jiran kan agarsiisudha. Qorannoon ji'oottanii bara 2022 keessa taasifame akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa dhibbeen ta'anii waan nyaatanu argachuudhaaf yaalaa jiru. Gatiin midhaan nyaataa yommuu bara 2021 wal bira qabamee ilaalamu bara 2022 keessa dhibbeen 43 ga'ee jira. Wanneen muraasni caalaa barbaachisaa ta'an tokko tokko immoo dhibbeen 80 dabalanii jiru. Qorattoonni yaada namootaa bara 2021 biyyattii seenuu hin dandeenye barattaanu yommuu deebi'anii dhaqanu jijjiirama guddaa ta'e argan. Kutaa Afrikaatti daayirikteera dhaabbata gaalaappi kan ta'an Zaak Biikuus qorannoo kanaaf namoottan kuma tokko gaafatamuu isaanii ibsanii gara bakkeewwan walitti bu'iinsa keessa jiranuu akka hin deemne eeran. Bara kana deebinee deemuu keenyaa fi waan namoonni jedhanu dhaga'uu keenyaa fi dhuguma gammanneerraa kan jedhani Zaak Biikuus qorannoo kanarraa bu'iin argame waggoottan darbani ulfaataa ta'uu isaaniiti jedhan. Waldhabiinsa yookaan walwaraansaa alatti haalli hongee waggoottan afurtamman darban keessatti argamee hin beekne dhiheessii nyaataa irratti dhiibbaa guddaa akka taasise agarsiisa gabaasni kun. Haaluma wal fakkaatuun galiin maatiis dhiibbaa mataa isaa uumee jira. Lammiileen Itoophiyaa dhibbeentaa afurtamii. shan ta'anii galiin maatii baay'ee ulfaataadha kan jedhan yommuu ta'u bara 2019 kan akkana jedhanii dhibbeentaa 28 turan. Zaak Biikuus naannoo kutaa Afrikaa sanatti bu'iin wal fakkaataan akka jiru himani. Dhugaadha Afrikaan bahaa akka waliigalaatti dhiibbaa hongee irraa kan hafe waldhabdeen Yuukireenii fi Raashaa gidduu jirus bu'iinsaa mul'achaa jira jedhan Zaak. Itoophiyaa dabalatee biyyoottan kutaa Afrikaa kana keessa jiraatan qamadiidhaa fi xaa'oo warreen Yuukireenii fi Raashaa irraa gara biyya isaaniitti galchanudha. Kanaafuu dhiibbaan addunyaa dhiyeessii midhaaniitii fi gatii midhaan nyaataa irra jiru miidhaa guddaa waan geessisaa jiru natti fakkaataa jedhan zaak. Haalichi dhibee sammuu fi miira lammiilee Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Namoonni yommuu gaarummaa haala jireenya isaanii tokko kaasee amma kudhaniitti akka madaalan gaafatamani bara 2022 sadii fi qabxii ja'a ture kudhan keessaa jechuudha. Lakkoofsi kun bara 2020 afurii fi walakkaa ture. Bara 2012 asii gadi bu'iinsa isa guddaadha. Qorannoon kun namoonni sodaan quuqamni qaamaa aariin cinqamni akka isaan qunnamaa jiru himuu isaanii agarsiisa. Waa'ee dhimma qaamaa nyaataa fi bu'uuraalee misoomaa gaafanneerra. haala gammachuu qabuun jiraachuu ilaalchisee namoonni yaada isaanii kan ibsan miira gaddaatiin kan jedhan biikuus sunis dhimma barbaachisaa biroo ilaalamuu qabuudha jedhan. Biyyattiin nageenya bakka isaatti deebisuudhaaf sochii dinagdee deebiftee jalqabuudhaaf bakkeewwan waldhabdeen jiranutti araara buusuudhaaf hojii guddaatu fuula ishee dura jira. Garuu oduuwwan gaariin ammi tokko jiraachuu isaanii eeraa gabaasni kun. Nageenya uumuu keessatti waliigalteen diinummaa dhaabuu taasifame gargaarsa namoomaa irratti haala guddaa uumeera. Mootummaan Federaalaa hawaasa addunyaa wajjiniin walitti dhufeenya qabu fooyyessuudhaaf yaalaa jira. Walgahii Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa isa ji'a muddee keessaa Waashintan DC keessatti taasifame irratti hirmaannaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad taasisanii dabalate. Akka dhaabbanni Waashintan DC keessa maan'effatee fi addunyaarraa yaadaawwan walitti qabuudhaan beekamu kun jedhetti walwaraansii mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa fi humnoottan Tigraay gidduutti taasifamaa ture xumura argateera ta'a. Garuu dhiibbaan inni biyyattii irratti uume waan salphaa miti. Kutaa Afrikaatti daayirikteera dhaabbata qorannoo kana taasise kan ta'an Zaak Biikuus akka jedhanitti qorattoonni Tigraayin seenuu hin dandeenye. Kanaafuu jiraattota dhibbeentaa torba ta'an irraa yaada isaanii fudhachuun hin danda'amne jedhan Biikuus. Gareen qorannoo kana taasise kun qajeelfama yookaan pirootokoolii hordofu qabaatu ta'us al tokko tokkos haalawwan jiran irratti kan hundaa'uudha jedhani zaak biikuus.
Hayyee ammoo gara Somaaliyaatti ceenaa lammiiwwan Somaaliyaa hongee jalaa baqatanii gara mooraa dadaabitti yaa'aa jiranu kuma dhibba ja'a. kuma ja'a ta'uu isaaniiti kan mootummoonni gamtoomanii beeksise mooraan duraanuu baqattootaan guutamee jiru kun amma haalli inni keessa jiru waan rakkisaa ta'ee dubbatu baqattoonni achitti deemanii gabaasa rooyitarii dhimma kanarratti qopheesse tuujubeen akka ittaanutti dhiyeessiti.
daa'imni ishee ji'a sadii sababaa hanqina nyaataan innaa dhukkubsatu dool abduraamaan ismaa'eel. ganda ishee somaaliyaa dhiisuudhaan guyyoota sadiif awwaara qilleensi biifee ol kaasuuf hoo'a hamaa keessa mooraa dadhaab naannoo daangaa keeniyaa qaxxaamuree jirutti ceete kan umriin waggaa 26 dool ismaa'eel akka jettutti somaaliyaa keessatti hongee hamaan kurnawwan darban mudateef gatiin nyaataa dabaluu isaatiin namoonni miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa akka barbaadan dirqisiiseera beelaaf dhukkuba isheen baqatterraa walaba ta'uu abdattee akka turte dubbatti. bakka isaa haati dargaggeettii taate kun lafa gogaa namoota hedduuf qabeenyaan jiru murtaa'aa ta'e addunyaarraa mooraa baqataa guddicha keessaa tokko akka ta'eef namoonni kuma dhibba sadii keessa jiraatan dadhaabiin argite kutaa daa'imman hanqina nyaataa hamaan miidhaman keessa ciisan keessa taa'uudhaan dadhaabiin erga geessee booda haalli daa'ima ishee akka hin fooyya'in dubbatti sababaa hanqina nyaataan dhangala'aan sammuu mucaa ishee keessa guutee dhiitesse kunis. ijoollee hanqina nyaataan miidhaman irratti kan mul'atudha hin fooyyofne daa'ima kanatti ittammaate malee jette dool ismaa'eel yeroon roobaa shan walitti aansee kan hin milkaa'iniif kutaaleen soomaaliyaa afaan beelaa akka jiran yoo ta'u kutaaleen biyyattii hafanis haala xiqqoo fooyya'aa jedhamurra jiru waggoota darban keessa hongeen mudate lammiiwwan soomaaliyaa miliyoona tokko qe'ee isaaniirraa yoo buqqisu kanneen kuma dhibba tokkotti hidhaman immoo gara keeniyaatti baqachuu isaanii. tokkummaan mootummootaa beeksiseera dadhaab qofti jalqaba waggaa yoo xiqqaate lammiiwwan soomaaliyaa kuma ja'a ta'an beela dheessanii mooraa sana seenuun isaanii ragaan tokkummaa mootummootaa ni mul'isa hojjettoonni gargaarsaa akka jedhanitti garuu lakkoobsi namoota hin galmaa'in jiranii dachaa shan ta'a. waggoota afurtamaa ol keessatti hongee gaanfa afrikaa miidheef baqattoonni haaraan itti yaa'uun kan muddaman biyyoota hollaatti kanneen baqatan illee boqonnaa xiqqoo qofaa argatan. dadhaab keessa waaltaalee eegumsa fayyaa kan geggeessu garee gargaarsa koree baraarsa sadarkaa addunyaa ircf ogeessa fayyaa gameessa akka ta'an dr maarvin gaa'oo akka jedhanitti kanneen haaraa dhufan qabeenyaa duraanuu uummata as jiruuf xiqqaa ta'e akka hanqatu taasisan dadhaab bal'aa suuqiilee bal'aa awwaaraan uffifaman daandii dhiphoof manneen yeroof ijaaramaniin kan guutamedha. lammiiwwan soomaaliyaa as seenuu ka jalqaban bara 1991 yeroo biyyi isaanii gara wal waraansaatti seente baqattoonni yeroo jalqabaaf yeroo dhufan baay'een isaanii raashinii ofii argachuu jalqabuuf torban yookaan ji'oota fudhachuu waan danda'uuf raashina murtaa'aa kan maatiiwwan isaanii argatan qooddachuu irratti hirkatu kunis gatii nyaataa dabaluuf sababa gogiinsa hamaan haala qonnaaf tikfattummaa mijanne waliin wal qabate jiraattota yeroo dheeraaf mooraa sana keessa jiraatan beelaaf saaxiluu danda'a waggaa darbe keessa kutaa mooraa irc'n geggeeffamu keessatti daa'imman 32 hanqina nyaataatiin du'aniiru jedhu dr ngaawon dhaabbileen gargaarsaa kana hordofuuf rakkachaa jiru jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti keeniyaa kaabaa keessaa hojii isaa itti fufuuf kan isa barbaachisu doolaara miliyoona 11.1 tokko keessaa walakkaa qofaa argate namoonni baay'inaan walitti qabamuun dhukkuboota daddarboo kan akka koleeraa akka babal'atan taasisaa jira. Baatii onkoloolessaa eegalee namoonni dhibbaan lakkaa'aman dhibee kanaan qabamuu isaanii IRC'n beeksiseera. Akkasis ta'ee lammiileen Somaaliyaa dhibbaan lakkaa'aman guyyaa guyyaadhaan dadaab ga'uu itti fufaniiru. Tokkummaan mootummootaa dhuma waggaatti namoonni haaraan gara kuma sagaltamaa ta'an dhufuu akka danda'an ibsee jira.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa dirree dimokiraasiiti. Addunyaa irratti dubartoonni aangoo adda addaarra turan yeroo ammaa aangoo isaanii gallakkisanii gara fedhii isaanii birootti adeemaa jiru. Gabaasa Loorer Bowman qopheessite jaallanneen akka ittaanutti nu dhiyeessiti.
addunyaa irratti dubartoota hoogganoota ta'an keessaa hangi tokko hojii gadhiisaa jiru iskotlaand keessatti nikoolaa sarjan dhiyeenya kana aangoo hooggantummaa mootummaa iskotlaand gadhiisuu isaanii ka beeksisan yoo ta'u jireenya siyaasaa irratti miidhaa dhuunfaa ulfaataa ta'eef ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama.
Since my very first moments in the job, I have believed that part of serving well would be to know.
Yeroon hojii kana jalqaba eegalerraa kaasee akka gaariitti tajaajiluu keessaa tokko yeroo sirrii ta'e kan aangoo kana nama biraatti itti dabarsuu qaban yoom akka ta'e uumamaan jechuun ni danda'ama beekuu akka ta'e nan amana.
Eeyyee paartiin isaanii walabummaa iskootlaandiif dhiibbaa gochaa jiru keessatti gufateera. Garuu Starjan yeroo dabalataa maatii ofii wajjin dabarsuu akka barbaadan boonuudhaan dubbatan. Niwuziilaand keessatti muummittiin ministeera biyyattii. Jaasindaa Ardaran baatee amajjii keessa aangoo gadhiisan.
I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice.
Hojiin kun maal akka barbaadu nan beeka kana booda hojii haqaa hojjechuuf waanan kuusee kaa'e akkan hin qabnes nan beeka.
Qaala'insi jireenyaa dabalaa dhufuun jaalala paartii isaaniif jiru kan hir'ise yoo ta'u Ardaran gaaffii haadhummaan barbaadu akka sababa olaanaa. aangoo akka gadhiisan taasisetti kaasan.
I think it is important for us to look at these structures and systems and institutions that were historically created and defined by men.
Akkan yaadutti hojii gadhiisuu guddaa hooggantoota dubartoota ta'an keessatti arginu kun sirni yookaan caasaan qindoomina hin qabneef faca'ee jiru kun dubartootaaf michuu miti. Kanaaf caasaaf sirnootaaf dhaabbilee seenaa keessatti dhiirotaan uumamaniif ibsaman kun kana booda itti fufiinsa akka hin qabaanne ilaaluun keenya barbaachisaa natti fakkaata.
Mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti nama siyaasaa akka ta'an Naansii Peloosi baatii sadaasa darbe keessa ga'ee aangoo olaanaa deemokiraatotaa kan mana mareerraa kan gadhiisan yoo ta'u Afrikaa keessatti immoo itti gaafatamtuun mana murtii muummicha waliigala Itoophiyaa. adde ma'azaa ashannaa fi baatee amajjii keessa aangoo gadhiisanii jiru kun ta'uun aangoo gadhiisuu guddaa kan dubartoota hoogganoota turaniiti gaaffii jedhu irratti rangiitaa de silvaa de alwis yuunivarsiitii joorji taawun keessa kan jiru dhaabbata dubartoota nagaa fi nageenya jedhamu keessatti hayyuu waa'ee loogii dubartootaa irratti gaggeeffamuuti gama biraatiin immoo qorannaan dhaabbatoota lamaan gaggeeffame akka agarsiisutti. Dubartoonni daldala irratti bobba'an kaffaltii fooyya'aa fi hojii irratti immoo haala jijjiiramuuf waan barbaadaniif jecha hojii jijjiiruuf qophaa'u ta'uu isaanii akkasumas carraan mana ta'anii hojjechuuf gaafatan guddaadha. Kunis tarii miseensota maatii kunuunsuuf ta'aa jedhu hayyuun kun.
I think it is getting more acceptable to be a caregiver in leadership.
Hooggansa keessatti. kunuunsaa ta'uun fudhatama argachaa jira jedheen yaada.
Akkasumas qorannaan tokko tokko akka agarsiisutti dubartiin gaggeessituu yookaan hooggantuu taate tokko lallaaftuu fi ofitti amanamummaa hin qabne fakkaatti taanaan dubartoota birootiin illee akka hin jaallatamnetti ilaalama. Pireezidaantiin Maalaawii duraanii Jooyis Baanda gaazexaa The Guardianiif akka himanitti qeeqxoonni koo guddoon dubartoota jedhan garuu dubartoota hooggansa keessa jiran hundumaaf haalli gadi bu'aa miti hayyoonni akka jedhanitti awurooppaa keessatti hojii yeroo muraasaaf hojjechuun dubartoota kan gargaaru qaba kana malees kootaa bakka bu'umsa dubartootaa daldala keessatti qabanii ni gargaara aadaa hedduun hoogganoota dubartootaa caalaatti qabaachuu akka amaleeffatan dubbatu eelis evaans waa'ee hooggantummaa dubartootaa kan baratan yoo ta'u yuunivarsiitii haarvardiif yeel jedhaman keessatti barsiisaa jiru.
in cultures where female leadership has long been institutionalized, uh, such as in Scandinavia.
Aadaa hooggansi dubartootaa yeroo dheeraaf dhaabbataa ta'ee ture keessatti kan akka warra Scandinavia keessatti hooggantoota dubartoota ta'aniif deggersa baay'ee olaanaan kan jiru yoo ta'u dhugumatti hooggansi isaanii walakkaan jechuun ni danda'ama dubartoota.
Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteets duraanii Naansi Peloosi. yeroo aangoo isaanii dabarsanii kennan waggoota 35 dura yeroon iddoo kanatti makame caalaa dubartoonni meeqa har gola sana keessaa tajaajilaa akka jiran ajaa'ibsiifatanii jiru.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaati.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
erga pirezidaantiin sudaan duraanii omar albashirri aangoorraa kaafamanii mormii waggoottan afuritti dhiyaatuu fi taasifame booda sudaan keessatti dhumarratti haalli fooyya'insa agarsiisu eegaleera. adeemsi mana murtii dhimma alii mohaammed alii abdurrahman kan maqaa alii kushaayib jedhamuun beekamu ilaalu. hundeeffamuun isaa mallattoo jalqabaa sochii gaarii keessaa isa tokko alii kushaayib hoogganaa olaanaa milishaa jaanjaawiir ta'uudhaan yakka namoomaa fi yakka waraanaa raawwachuudhaan nama himatamedha haala kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gorsaa seeraa jiila yuunaayitid isteets kan ta'an maarki simoonoof yaada kennaniin.
this is a landmark case. the first trial against any senior leader for atrocities committed by the Omar al-Bashir regime and government-supported forces in Darfur.
dhimmi adda ta'e kun hoogganni olaanaan mootummaa Omar al-Bashirii fi humnoottan mootummaan deeggaraman kamiyyuu gocha ammeenyaa Daarfur keessatti raawwatan ilaalchisee deemsa seeraa ka jalqabaa yoo ta'u caalaatti immoo carraa deemsa haqaasa jalqabaa mormitoonni Daarfur argatanidha.
Mallattoon sochii gaarii inni biraa waliigaltee bu'uuraa haala siyaasaa irratti taasifamedha. Waliigalteen bulchitoota humna waraanaatii fi aangoo siviilotaa gidduutti taasifame kun cehumsa diimokiraasii Sudaanii irra deebi'ee hundeessuudhaaf tarkaanfii jalqabaaf isa barbaachisaadha.
This agreement and the recent launch of phase two dialogues on outstanding issues are promising steps towards establishment of a final agreement to form a civilian government. The fact that these negotiations have happened.
Mariin kun dhugumatti ta'uunsaa dubartoonni dhiironniif dargaggoonni Sudaan harka humnoota nageegumsaa Sudaaniin okkarri irratti raawwatamus ciminaaf itti fufinsaan daandii irratti ba'anii mirga isaanii gaafachuu fi bulchiinsi siviilotaa akka hundeessamu waamicha dhiyeessaniif ragaadha. Yeroo uummanni Sudaan gara ce'umsa haqaasa dhugaa haqa araaraaf fayyina argamsiisuu danda'u irratti ejjennoo waloo qabaachuudhaaf hojjetaa jiran kanatti isaan waliin dhaabachuu keenyatti fufna.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaan ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii fi instaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu gisti gamme nu wajjiniin turuu keessanii fi baay'ee isin galateeffannaa amma sagantaa keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtan nutti fayyaataa isiniin jenna nagaatti bulaa.